mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza nshuti banywanyi bijwi rya amerika ni eugenia mukankusi ubasuhuza hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe kandi nanje Fidel Niyongabo ndabaramukije tubahaye ikaze rero mu biganiro byacu byo kuri iyi saha n'amakuru yo hirya no hino aza gukurikirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari narizi yuko nyine ahantu impanuka ibereye tuhajya tukivomera nyine iyo inzego z'umutekano twazitanze kuhajya ubwo tuhageze duhura na esansi ari iri kumanuka tubona tutavoma kandi esansi ari umurundi twari tuzi ko ari mazutu ubwo bimaze guturika inkongi yitiza ubu ni umuturage wo mu karere ka nyamasheke mu rwanda ahabereye impanuka y'imodoka y'ikamyo yari itwaye lisansi
igipolisi mu gihugu cya zimbabwe cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso n'umunsi wa gatanu ku bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza leta ku mugwa mukuru harare
depite rashida tarayibo wo muri leta ya michigan inaha muri leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko atakigiye muri israel na palestina nubwo israel yari yamwemereye kujya gusura nyirakuru mu mujyi wa west bank
Gibraltar intara y'ubwongereza iri hanze y'igihugu yarihojeje ku munsi wa kane icyifuzo cya leta zunze ubumwe za amerika mu kurekura ubwato butwara ibitaro bw'igihugu cya iran grace one bwari bwafatiwe mu mazi y'ibahari mediterane hafi y'iyo ntara
ku nshuro ya mbere indwara ya ebola yageze mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo izo nkururo hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muza kugezwaho na edi rwema fidel niyongabo nanjye eugenia mukankusi duhere inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho depite rashida tarayibo wo muri leta ya michigan hano muri amerika yavuze ko hatakigiye muri israeli na palestina nubwo israeli yari yamwemereye kujya gusura nyirakuru mu mujyi wa west bank byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu edi rwema leta ya israheli yisubiyeho ku cyemezo yari yafashe kibuza umudepite w'umunyamerika rashida tarayibu kwinjira ku butaka bwayo minisiteri y'umutekano mu gihugu ya israheli kuri uyu wa gatanu yavuze ko yemereye depite tarayibu kunyura ku butaka bwa israheli kujya gusura nyirakuru w'umunyapalestine mu itangazo yasohoye depite tarayibu yavuze ko we ahagaritse gahunda yari afite zo gusura israheli na palestine yavuze ko gukora urwo rugendo byaba ari uguha agaciro ubutegetsi bushyira imbere gukandamiza abaturage no kwibasira abarunenga ku munsi w'ejo nibwo leta ya israheli yatangaje ko abadepite babiri ilan omar wo muri leta ya minnesota na rashida tlaib wo muri leta ya michigan batemerewe gukandagiza ikirenge ku butaka bwayo bombi bakunze kumvikana batarya iminwa mu kunenga uburyo israheli ifata abanyapalestine bombi kandi ni abayoboke b'idini ya isilamu bakaba no mu ishyaka ry'abademokarate ntacyo israheli iravuga kuri depite omar iki cyemezo israheli yagitangaje hashize akanya gato perezida donald trump wa amerika yanditse ku rukuta rwe rwa twitter ko israheli yaba igaragaje intege nke iramutse yemereye abo badepite kwinjira ku butaka bwayo ni icyemezo kandi cyanenzwe cyane n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite hano muri leta zunze ubumwe za amerika nancy pelosi amakuru turayakomereza kandi inaha muri leta zunze ubumwe za amerika nivyo eugenie leta y'intara ya greenland yamirije icyiyumviro cy'uko iryo zinga ari iryo kugurisha ni nyuma y'uko hari amakuru atangaje ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaganiye n'abahanuzi biwe mu biro vyiwe maison blanche ku vyerekeye kugura iyo ntara y'igihugu ca denmark yamara si irya mbere amerika yiyumvira kugura iyo ntara nini yuzuye ibarafu william henry seward yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa perezida abraham lincoln mu myaka y'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itandatu yari yashikirije iciyumviro co kugura amazinga ya greenland na iceland igihe yariko aganira ivyerekeye kugura intara ya alaska ku burusiya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatandatu inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose perezida w'ico gihe w'igihugu ca amerika harry truman yatanze miliyoni ijana y'amadolari agenewe kugura izinga rya greenland kubera iyo ntara yashobora kugirira akamaro gakomeye amerika mu bijanye na politike mu makungu yamara igihugu iyo ntara yegukira ca denmark caravyanse ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa greenland bwatangaje mu butumwa ku rubuga twitter ko iyo ntara yiteguriye gukorana na amerika ko yamara itariko iragurishwa
dukomeza amakuru yacu fideli niyo ngabo dufite n'andi makuru kuri irani ego uh, gibraltar intara y'ubwongereza iri hanze y'igihugu yarihojeje ku munsi wa kane icyifuzo cya leta zunze ubumwe za amerika mu kurekura ubwato butwara ibitoro bw'igihugu cya iran grace one bwari bwafatiwe mu mazi y'ibahari mediterane hafi y'iyo ntara ni nyuma y'uko iyo ntara ihumurijwe n'igihugu cya iran ko ubwo bwato butazorungika ibitoro bidahinguye mu gihugu cya siriya umushikiranganji mukuru w'intara ya gibraltar fabian picardo avuga ko ata mpamvu zikihari zo kuguma zifashe ubwo bwato amasaha y'imbere yaho leta zunze ubumwe za amerika zari zatangaje ko zishaka kuzibirire kugwa y'ubwato grace one ubwo bwato bwafashwe n'ubwongereza ku itariki zine z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo bwato buvuga ko bwari butwaye ibitoro by'igihugu cya iran byari bigenewe igihugu cya siriya mu byari biciye ku biri n'ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi hamwe n'ibihano bya amerika ubwato grace one bwari butwaye ingunguru imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana z'ibitoro vya iran igihe igipolisi co mu ntara ya gibraltar n'inteko zidasanzwe z'ubwongereza zabufata mu kwishura iran yafashe ubwato butwara ibitoro bw'ubwongereza stena impero ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwindwi mu kigobe ca ormuz abategetsi b'igihugu ca iran biyamirije ejo kuwa kane akigoro ko kubuza ko ubwato bw'igihugu cabo grace one burekugwa
amakuru y'ijwi ry'amerika tuyakomereze noneho kuvugwa ku mugabane wa afurika ku nshuro ya mbere indwara ya ebola yageze mu ntara kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ayo makuru yemejwe n'ubutegetsi muri kongo ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ni inkuru twakurikiraniwe na mugenzi wacu edi rwema abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bemeje ko abantu babiri banduye indwara ya ebola umwe muri bo akaba yamaze kwicwa n'iyo ndwara mu ntara ya kivu y'epfo ni ku nshuro ya mbere hagaragaye abantu banduye iyo ndwara muri iyo ntara amakuru dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms avuga ko umugore w'imyaka makumyabiri n'itandatu yapfuye azize ebola mu gihe umwana we muto akomeje gukurikiranwa n'abaganga mu bitaro bya mwenga mu burasirazuba bwa kongo ubuyobozi bw'intara ya kivu y'epfo buvuga ko uko ari babiri baje muri iyo ntara bavuye mu ntara ya ituri imaze iminsi ivugwamo iyo ndwara ya ebola kuva iyo ndwara yongeye kwigaragaza muri kongo imaze guhitana abantu barenga igihumbi na magana inani ni ku nshuro ya cumi ebola igaragara muri kongo mu myaka mirongo ine ishize icyakora kuri iyi nshuro nibwo ihitanye umubare munini w'abantu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iyo ndwara yahitanye abantu ibihumbi cumi na kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika edi rwema urakoze reka amakuru yo muri afurika tuyasoreze muri zimbabwe fidel ego igipolisi muri icyo gihugu cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso uno munsi ku wa gatanu kuba ari mu myiyerekano yo kwiyamiriza leta ku mugwa mukuru harare nelson chamisa ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta movement for democratic change mdc mu mfunyapfunyo avuga ko abantu indwi bakomeretse harimwo umwe aremvye bikomeye amenyesha ko abantu mirongo umunani bahagaritswe mugambwe mdc niwo wari wateguye iyo myiyerekano ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi human rights watch ryanebaga igipolisi mu kuvuga ko cyakoresheje ingufu z'umurengera ku bari mu myiyerekano igipolisi yamara kirabihakana shamisa yatangaje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko batazoruhuka gushika bashitse kuri leta y'abanyagihugu amenyesha ko bazobandanya kugira imyiyerekano ivyo yabitangaje nyuma y'umunsi waranzwe no gutana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abatavuga rumwe na leta bari mu myiyerekano abari mu myiyerekano amajana n'amajana bakoraniye mu kibanza citiriwe ubumwe bwa afurika hagati ku mugwa mukuru wa zimbabwe harare ivyo naho igipolisi cari caziririje imyiyerekano iyo ngingo y'igipolisi yari yashigikiwe na sentare nkuru y'igihugu
ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri dukomereze noneho amakuru yacu mu karere
mu burundi leta imenyesha ko abarundi biteguye gutaha bazokwakirana ubugwezi ariko abagera kuri mirongo itatu na batatu bafise imitahe y'ubutungane bazokurikiranwa n'ubutungane bubacira imanza inkuru mugezweho na mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda ibi ni bimwe mu bigize ingingo zikomakomeye zagarutswe ko n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye mu kiganiro n'imenyeshamakuru catunganijwe n'ibiro by'ubuvugizi w'umukuru w'igihugu bifatikanije n'umunyamabanga wa leta mu gisagara ca Gitega muri ico kiganiro cabereye mu biro vy'ishuri ryisumbuye rya Gitega ryigisha ubuvuzi akanama k'ibiro bivugira umukuru w'igihugu bafatikanije n'umuvugizi wa leta y'u Burundi batanze inyishu ku bibazo by'abamenyeshamakuru mu vyabajijwe harimwo ikibazo kijanye n'abanyapolitike bahurikiye mu rurani senarede bahungiye hanze y'u Burundi bimaze iminsi bivugwa ko bamwe muri abo banyapolitike bagiye gutahuka bakitwa ibihemu na bagenzi babo b'abanyapolitike wirinyamitwe umunyamabanga mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu aratanga inyishu cyambere leta yoyo yakira umwenegihugu wese atahuze asubiye mu ruhongore kandi muravye yuko nyenisora mukuru w'igihugu yabateye akanga ni kuva kera uwumva ko atakiyagiriza natahuke kandi hajya nuko mutabimenya hatashe benshi cyane nta munsi bigeze kubarongoye ikize mu gihugu bari bari hanze nabo nyene bitanguye nabo musanzwe muzi mu kibanzo bari baragiye bigarutse ni benshi wirinyamitwe yavuze ko bazokwakirwa nk'abasubiye mu ruhongore rw'igihugu mu gihe batari muri bamwe mu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi naho ku rundi ruhande Prosper Ntagwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yunganiye wirinyamitwe aho yavuze ko umunyapolitiki ahunze aba yiteguye kuba igikoresho ku bwa Ntagwamiye nico gituma ushaka guhunguka bamuvuga ko vyinshi kubera ko bamwe mu banyapolitike bahorana baba batifuza ko babatana urugamba ku kibazo kijanye no kutihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu vya politike mu Burundi aho bakadoma urutoke ku banywanyi b'umugambwe SNL wa Gatongwasa na CNDD FDD wirinyamitwe yishuye avuga ko bibabaje kandi indongozi zo mu mpande zose bakwiye kugwiza inyigisho zo kubahana mu bisanzwe uravye yuko iyo amatora yizimiza hariho twinshi dukunda kubaka ingendo tutoshigikira na gato ko n'ingendo igayitse abantu bategerezwa kubaha abandi ku vyiyumviro vyabo n'ingenzi ya demokarasi turi muri demokarasi kukabaza ko n'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe witwa ko mu cyivugo cabo ni kurwanira demokarasi ni nacyo gituma rero ikora kudahengeshanya kugira ngo ingenzi ya demokarasi ishingirizwe muri kino gihugu ariko hariho abantu batoba abantu batoba bagakora ibintu kuko bazi ko bica byitirirwa banasi hariho nk'abantu usanga bagiye guturira nk'ingoro y'urugambwe runaka kuko bazi bati abantu baca bibaza ngo ni imbonera cyangwa ni banaka muri ico kiganiro abamenyesha amakuru basabwe gutanga amakuru adahengamye kandi afasha igihugu mu nzira zijana n'igihugu mu iterambere Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yongeye asigura ko kahise kerekanye ko hari amaradiyo yakoreshejwe n'abanyapolitike mu gusenyura inzego z'igihugu n'umutekano w'u Burundi amatora rusange mu Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Desire Hatungimana urakoze kuri iyi nkuru ku yandi makuru yerekeye Uburundi Leonard Nyangoma umunyapolitiki utavuga rumwe na leta aravuga ko igihe cyo gutaha mu Burundi kitaragera uwo munyapolitiki aravuga ko arabeshyuza amakuru yiriwe hacicikana ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko yiteguye gusubira mu Burundi yabitangarije ijwi rya Amerika mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
ego uno munsi mu gitondo nabyutse nuguruye telefone ndavye muri bwa buhinga bwa none ngo bita watsapu mbona igihuha kiriko kirakwira cyakwira imirambi yose ngo ngo ndiko ndataha ndiko nditegura gutaha ngo ndiko ndumvisha n'impunzi ngo ndazinginga zitahuke ngo ngo turiko tubikorana n'uwitwa reveriye ubwa mbere wowe ndagomba mbeshuze ibyo bihuha ni ibinyoma ibinyoma byambaye ubusa koko kuko nama ndabivuga ntihageze gutahuka sinzobinyegereza nzobibwira abarundi na cane cane abagunyabanga bari mu mugambwe wanje bazobimenyeshwa ivyo rero ntibibasamaze na gatonya ndabibeshuze si iby'ukuri leta y'uburundi imaze iminsi ihamagarira abanyapolitiki cyane cyane gutaha kugira ngo bagire uruhare mu matora ategurwa y'umwaka utaha mwebwe ayo matora mwiteguye kuzayajyamo icyo ntibivuga mu kirundi bavuga bati akuzuye ntikamurikwa ibyatumye abanyapolitike abarundi benshi bahungiye hanze bararenga inusu yo miliyoni muri ibi bihe urabizi abari mu rwanda bari muri tanzania uganda kenya iburaya za amerika hose urabizi burya ibyatumye bahunga icyatumye bahunga kihavuye ntibikeneye yuko baza kubinginga cyangwa kubararika ngo nimutahe ibyo wenda bivuga nk'ubizi neza kuko muri mirongo icyenda na gatatu igihe ndadaye merikiyoro perezida w'uburundi yaheje gutsinda amatora yewe nari mushyikiranganje agejwe ibikorwa byo gutahukana impunzi ni ukubwira ko yuko abarundi bose bari barahunze bahungiye za tanzania benshi niyo bari mu rwanda bose bagomba gutahira rimwe rero ntibikenewe yuko ngo hagira abantu bagenda hanze ngo ari abo muri leta cyangwa abari bo bose ngo nimuhunguke igihe ibyo byatumye bahunga bihavuye nkeka ahubwo bazoza ku bwinshi ku buryo bigora bigora leta izuba iriho kubakira twebwe byaratugora cyane kuko baza ari benshi kubakira kubaraza n'ibindi byari bigoye cyane ariko nk'uko tubibona muri ibi bihe mu burundi nta matora koko nyakuri yo mu mwidegemvyo aragera sinzi ko igihe gisigaye bagiye dufatiye ku byo bavuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gikwiye kugira ngo intabamyi zose zoburagiza amatora aba mu mwidegemvyo zizoba zaheze sindavyibaza cane abaye mu mwidegemvyo ntacobuza ko tuja mwihiganwa cyane umugambi wacu uja mwihiganwa nk'abandi ariko uko ndabibona ubu simbona yuko muri aya mezi asigaye bizoba byashobotse ariko se ko hari abandi banyapolitiki bataha bagera mu burundi bakavuga yuko bari baratashye bahunze igihugu kubera ibyabaye muri bibiri na cumi na gatanu ariko bakavuga bati ubu noneho ntacyo twakora n'ubundi ubutegetsi buriho ahubwo reka tujyemo kugira ngo turebe ko twabuhindura ntabwo byumvikana n'igihe muzatahira mushinga ntayo ibyo biraba bunyine bibaza bunyine bagiye guhindura ibintu nk'uko bakunda kubivuga bari mu gihugu kandi na twebwe aha turafise abanywanyi benshi mu mugabwe wacu bari mu gihugu hari n'abandi bari hanze ibyo rero ntikibuza ko ibintu bihinduka twarahinduye ibintu igihe twari mu rugamba rwo guhabuza uburundi ntitwama turi mu gihugu ariko ibintu byarashobotse turashobora kubihindura twarafatanya n'abandi bari hagati bagunye mu gihugu nka bose hanyuma turashobora guhindura ibintu ibyo ibyo ntacyo bivuze byo kuvuga ngo ndagiye kugenda n'imirimo yabo barayifite uburenganzira ntawe ntangira guhunguka no ku bihe by'intwaro z'igisoda hariho bamwe bamwe bagiye barahunguka abarundi batari bake rero ibyo biva ku bushake bw'umuntu ashaka guhunguka arahunguka ntawe twubuze
yari mugenzi wacu veniste nshimiyimana ari mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yavugana na nyangoma leona umunyapolitiki atavuga rumwe na leta mu burundi mu rwanda umuntu umwe niwe yaguye mu mpanuka y'imodoka itwara esanse yahiriye mu karere ka nyamasheke aha ni mu burengero bw'u rwanda mu masaha ya kare y'uno munsi wa gatanu gushika ubu intandaro y'iyo mpanuka ntiramenyekana ariko hikekwa umunaniro w'umushoferi yari ayitwaye umumenyesha amakuru wacu temistokle mutijima yashitse ahabereye iyo mpanuka araduha ibindi kuri iyi nkuru ubwo umunyamakuru w'ijwi rya amerika yageraga ahabereye impanuka ahagana isaa mbiri za mu gitondo iyi kamyo yari ikigurumanamo umuriro n'ubwo utari ugisohoka hanze nk'uko ababonye iyi mpanuka ikiba babwiye ijwi rya amerika iyi kamyo yari ipakiye lisansi yavaga i kigali yerekeza i bukavu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahirimye ahagana mu masaa kumi n'imwe zishyira saa kumi n'ebyiri z'uyu wa gatanu ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro irakongoka ikamyo nabonye igwa isa nk'iyikubaho gakeya kuko aho yagwiriye ntabwo ariho yagomye igeze haruguru shoferi na tandibo icyo nabashije kubonamo bavuyemo noneho haciyemo akanya bamaze kuvamo nibwo umuriro watse uturutse inyuma ku cyumba cy'inyuma nageze aha nayirebaga neza mbona iraguye ubwo mpita nsubira inyuma nterura injerekani kuko nabonaga ari itanka nje kuvoma nari nzi yuko nyine ahantu impanuka ibereye tuhagera tukivomera nyine iyo inzego z'umutekano twazitanze kuhagera ubwo tuhageze duhura na esansi iri kumanuka tubona tutavoma kandi esansi ari umuriro ubundi twari tuzi ko ari mazutu ubwo bimaze guturika inkongi ihita iza amakuru twamenye ni ay'uko mu bantu bari bayirimo umwe yahiriyemo ahita hasiga ubuzima icyakora umushoferi wayo ndetse n'umutandiboyi bo bayivuyemo mbere y'uko ishya uyu mutandiboyi yatubwiye ko nawe atazi icyateye imodoka guhirima kuko nta kibazo na gito yagaragazaga kuva yahaguruka i kigali nta kibazo na gito yari ifite ahagana mu ma saa kumi n'imwe na mirongo ine n'itanu nibwo nabonye imodoka ihirima shoferi niwe wamenya icyabiteye gusa si yari yahise afata moto aragenda icyateye impanuka na n'ubu ntikiramenyekana kuko naho imodoka yaguye nta miterere mibi y'umuhanda ihagaragara icyakora bamwe mu bayibonye igwa barakeka umunaniro wari uyitwaye nubwo nta rwego rw'ubutegetsi rurabyemeza sinababwira ngo imodokari yirukanka cyangwa impanuka yatewe n'iki kuba imodoka nabonaga igenda bisanzwe njyana ni wenda natekereza wenda bishobora kuba ari ibitotsi kuko imodoka yagendaga iri nomo bisanzwe nk'uko ano makamyo asanzwe agenda tuyabona bitewe n'uko ari mu rukerera nakeka ko wenda yari ayatwara wenda umushoferi akaba yarageze mu masaha yo kunanirwa kuko turi abantu kubera guturika gukomeye kwakurikiye inkongi bamwe mu baturage bari bahise bati izabo batangiye guhunga nubwo nta wasize ubuzima umuvu wari sanzwe uherekejwe n'inkongi y'umuriro bigaragara ko byazimijwe biri hafi kugera mu ngo z'abaturage igihe amaze kururuka gutya ngeze muri kuburiri rwo kuburiri numva cyongere kiraturitse nta n'umwenda nongeye gutora ni ukuri nderuka nderuka mfite induru ntimana yanjye ndebye hejuru n'isi dushiriyeho birarangiye abaturage bari batangiye guhunga bava mu mazu basohora ibikoresho byose byo mu nzu hari n'abagiye basohora ibinyabiziga babyatsa bikabananira kubera ubwoba birukanka bakikanwa mbega igikuba cyari cyacitse muri aka gace icyakora bwana kamari eme fabie uyobora nyamasheke yabwiye ijwi rya amerika ko bakoresheje inama mu rwego rwo kubahumuriza babasaba kudahururira kuvoma lisansi kuri bene izi modoka mu gihe habaye impanuka mu rwego rwo kwirinda ko hari abahasiga ubuzima twagiranye inama yo kubahumuriza kubera ko bari bumvise ibintu byinshi biturika tumaze kubahumuriza tunabasaba yuko igihe cyose habaye agisida y'imodoka itwaye mazutu cyangwa itwaye esanse bakwirinda bya bindi byo kujya kuvoma kugira ngo hatagira uhura n'ikibazo cy'umuriro bigatwika abantu baje kuvoma tugatakaza ubuzima bw'abantu icyo twabasabye ni ukuwuhageze bwa mbere yigize y'abantu bagakominika inzego z'umutekano n'ubuyobozi buhari kugira ngo tubungabunge umutekano w'abantu iyi mpanuka yateje ihungabana ry'urujya n'uruza ku modoka nini zikoresha uyu muhanda karongi nyamasheke rusizi aho kugeza ku isaha ya saa yine za mu gitondo nta n'imwe yashoboraga gutambuka icyakora imodoka nto zirimo n'izitwara abagenzi zo zari zashakiye undi muhanda muto abazitwaye bifashisha mu gihe hategerejwe ubutabazi bwo kuzimya iyo yahiye kugira ngo ivanwe mu muhanda kuri ubu igipolisi cy'u rwanda kibinyujije ku rubuga rwa twitter kimaze gutangaza ko uyu muhanda karongi nyamasheke rusizi wongeye kuba nyabagendwa ku binyabiziga byose temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitokere mutijima urakoze kandi twihanganishe umuryango wabuze uwawo muri iyo mpanuka tujye noneho muri uganda aho impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye zituye mu nkambi ya nakivani muri ni mu burengerazuba bw'icyo gihugu cya uganda zigerageza kubaho nk'uko zari zisanzwe zitarahunga ndetse zimwe uturere zituyemo mu nkambi zitwitirira bimwe mu bice zakomotsemo mu bihugu byazo aho ni nka kigali kongo bujumbura n'ahandi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi aherutse na kivare yageze ahitwa i bujumbura hatuwe n'abarundi bamubwiye uko babayeho
muraho mama amakuru aha turi i bujumbura ariko mvuze i bujumbura utekwibwira ko nambutse umupaka ugana nkajya i burundi ahubwo ndi bujumbura ya uganda reka tuvugane n'uyu mugabo ambwire i bujumbura hano turi ni hantu ki ngaha basi bujumbura kubera hahungiye ngaha abanyabujumbura gusa ntihaho gusa igira kabiri urabona no kubaka amazu ubaka amazu meza bamenyereye amazu yagutse bamenye ibintu byiza byiza ni nabyo bashaka gukorera ngaha nk'ibihe biriho byiza bishobora kuvugwa mu yindi mijyi murimo kugerageza gukorera hano abantu ngaha baruguye amaduka baradandaza hariho ububare bwiza bwiza hariho abagize amahoteli yo kuryamamwo hariho bajya bagira bafite by'ubutambiro hari ahantu ho kuruhukira henshi naho baraduha ibibuga byo gukina umupira nta nzara dufise gusa ikintu dukenye ni ubukene gusa bw'akazi impunzi z'abarundi nyinshi twavuganye ntabwo zashatse ko amazina yazo amenyekana kubera umutekano wazo none nk'abantu bari bamenyereye kwitunga bakora iki kugira ngo babeho neza muri iyi nkambi dore ko hari n'igihe cy'izuba ryinshi cyane zidashobora no guhinga ngo byere Bo, ubuzi dukunda kuronka turafyatura amatafari tukagenda hiyo um, mu misozi tukagura agatoki tukazana tukagurisha eh, abaganda baratwakiriye neza baratugaburira tuzohabuka nyene igikuru nuko umuntu aba afise amahoro mu mutima we jeno ndaryama nkasinzira nyamara ariko nubwo izi mpunzi zibona ibyangombwa by'ibanze kandi zikaryama zigasinzira zimwe ziracyafite ibikomere ku mitima kubera ibyo zakiyemo nk'uyu mudamu ufite n'ikibazo cy'abana be batiga ega turafise defekeri donc igikomere kwa ku mutima kuko iyo wagiye waramutse- waramutse uwunze ukamara guta ibintu byawe kugira usubireyo kuja kuvyegeranya biragoye abana bacu nk'ubu barataye kinini cyane amashuri barayahebye ubu bari hano ntabwo bariko bariga n'iyi sahani tuzi aho bazokwiga ikibazo cy'abana batiga cyane cyane abahunze bari mu mashuri makuru kibabaje benshi nk'uyu musore Eh, niga kuri martin luther king niga inf- logistique et maintenance des ordinateurs nabuze uburyo bwo gusubira ku ishuri kuko aha muri uganda abantu barariha ariko noro nkundihira n'ubu ubombwira ati subira ku ishuri noca nsubira ku ishuri hariho benshi nk'inshuti zanjye n'abagenzi benshi turi kumwe ngaha muri uganda turabona gusubira ku ishuri kweri kazoza kacu karahagaze umwe mu migambi ya leta ya uganda yo gufasha impunzi ni uko buri muryango w'impunzi uhabwa ubutaka wuhinga kugira ngo weze wongerere ku biribwa uhabwa n'imiryango itabara imbabare ignatius bahizi ijwi ry'amerika kampala
urabona ni umwanya w'amakuru yerekeye ingendo mu karere k'ibiyaga binini dukubitire mu rwanda aho ku telefone turi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda jean claude wiriwe
Mwiriwe neza Fidel.
amakuru yerekeye inkino mu rwanda yabategekanijwe mu mpera z'indwi ni ayahe
Eh, urakoze cyane Fidel. Ikivugo mu Rwanda ni amakipe Rayon Sport Arsenal na AS Kigali yitegura guhaguruka mu Rwanda yerekeza mu hanze hanze y'u Rwanda kugira ngo akine imikino yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu guhatanira ibikombe by'amakirebe muri Afurika bibutsa ko Rayon Sport igomba kuzashakirana na Al Hilal yo muri Sudani mu mukino ubanza wari wabereye hano i Kigali Eh, amakipe yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe AS Kigali nayo igomba kujya muri Tanzania guhura n'ikipe yitwa AFC mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika ku ikipe eh, ni irushanwa urebye ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika bakunze kwita coupe de la confederation aha rero mbabwira ko umukino ubanza wabaye mu- mu mpera z'icyumweru gishize wari warangiye ari- ari ubusa ku busa amakipe atorohewe cyane cyane ko agomba gushaka intsinzi hanze Eh, icyo twavuga ni uko aya makipe yanahuye mu mukino wa gicuti wabaye ku munsi w'ejo eh, AS kigali na Rayon siporo umukino wabereye kuri stade amahoro i remera Ah, umukino warangiye igitego kimwe kuri kimwe amakuru mashyashya ari mu ikipe ya Rayon Sport ni uko nta minsi ibiri ishize itandukanye n'umutoza wayo umunyabrazil robertinho eh, kubera kutumvikana ku bijyanye na kontara mu gihe rero Rayon Sport yitegura El Hilal igomba gushaka umutoza byanze bikunze ariko nyine amakuru tubagezaho ni uko yamaze kuboneka uwitwa Kayiranga Jean Baptiste wakinnye rero bimaze kugenwa umuntu ugiye kuzatoza iyi kipe umukino wo kwishyura uzahuza Rayon Sport na El Hilal ariko nanone akaba yahawe inshingano zo kuba diregiteri tekinike muri iyi kipe ndetse akazanaba n'umutoza w'abana junior na kade aha rero ni kontara y'imyaka ibiri gusa ikigaragaza ni uko eh, muri Rayon Sport nta- ah, ntabwo umwuka ari mwiza cyane ko hari abafana bayo benshi bavuga bati ikijyanye n'imiyoborere mishya yitwa munyakazi sadate harimo kutumvikana n'abafana bishobora kutazamworohera uyu muyobozi mushya wa Rayon Sport mu ijambo rimwe ah, umwanya ura- uraheze n'izihe mpamvu zoba zatumye uwo mukoci wa brezil yirukanwa
Eh, icyavuzwe icyo Rayon Sport iri gutangaza abayobozi batangaza ko ari ikibazo cy'uko batumvikanye kuri kontara umutoza yamaze gutoza umukino ubanza wahuje Rayon Sport na El Hilal uza kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe aha rero nibwo muri Rayon Sport batangiye gukeka ko wenda bitazanoroha umukino wo kwishyura Yego.
Icyo gihe kandi yari atarasinya kontara uyu mutoza nawe arambirwa no kubona batamusinyisha amasezerano kandi wenda ashobora kwirukanwa aravuga ati ibyiza ni uko nabatanga nkigendera Urakoze.
Uretse kuvuga ko ha- hajemo kutumvikana umutoza ahitamo kwigendera urakoze aramumenyesha amakuru wacu w'inkino eh, jean claude munyandinda mu rwanda amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri saa kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasil gebeyeho dufashije kwegeranya ibi biganiro abihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na Eugenia Mukankusi dushimire rero mwese kuba mwitabiriye ibiganiro byacu tubifuriza kandi wikendi nziza amahoro iwanyu no mu banyu